amahirwe
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku burundi turaha ijambo mugenzi wacu eloge wirikaneza ukorera i nairobi muri kenya urakoze etienne karekezi ikiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu w'imana kigaruka ku bijanye n'ikibuga ca politike mu burundi uburundi kuva ku itariki ya ndwi ukwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani bugengwa n'ibwirizwa nshingiro rishasha mu mpinduka ryazanye rije gusubirira igihumbi bibiri na gatanu harimwo guhindura imyaka y'ikiringo ca perezida yavanwe kuri itanu ishirwa ku ndwi hamwe no gutandukanya amatora mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu ay'abashinga amateka abakenguza amateka n'abahanuzi b'imitumba n'amakomine yahora atunganywa mu mwaka umwe mbere mu mezi yegeranye ubu aya mbere azokorwa ukwayo mu gihe gitandukanye n'aya kabiri urugero amatora ya perezida azoba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi mu gihe ayandi azotunganywa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ni inshuro ya mbere bikozwe kubera inzego zizorangiza ikiringo arizo zigengwa n'iri bwirizwa nshingiro nizavuye mu matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umukuru w'umurwiseni ujejwe gutunganya amatora mu burundi pierre kave kazihise arazi ko ari ikintu kibwirizwa kwitegurirwa neza na rirya intara mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu zizoba zatubijwe zikavanwa kuri cumi n'umunani zikaja kuri zitanu gusa aherutse gutuma ko amenyesha amakuru mu gisagara c'ubutunzi bujumbura kugira basigurire uko umurwi wiwe uri kuritunganya hari ugutegura intererano y'umurwiseni mu gutegura ibwirizwa rizogenga amatora y'imirike murabizi mwese amatora yamagengwa n'amategeko mu gihe cy'imbere yayo niho ayo mategeko ajaho canke agasubirwamwo se ni rero nk'umugwi washize mu ngiro ibwirizwa rigenga amatora ryo muri rusama bibiri na cumi n'icenda twarabonye ibitworohera gushira mu ngiro be n'ibitoroshe muribuka kandi yuko habaye isuzuma inyuma y'amatora ya bibiri na mirongo ibiri isuzuma ryahuriyemwo n'abegwa n'amatora bose maze bagashikiriza uko babona vyagenze hamwe n'ivyo babona vyohinduka ico ni ca kabiri akaba n'icya gatatu rero ni iri bwirizwa rishasha nimero imwe akarongo gatanu ryo kuwa cumi na gatandatu ntwarante umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu riheruka gutorwa riringaniza busha intara amakomine amazone imitumba n'ikaritsiye ibiri muri iryo bwirizwa bitegerezwa kwisungwa mu gushiraho iryo bwirizwa rishasha rizogeka amatora ivyo vyose tubishize hamwe rero ibikeneye guhinyanyurwa bice bimenyekana ivyo rero muri kino gihe twaravyegeranije turiko turabihanahana kw'ivyumviro kugira tubishize mu nteguro tuzotanga ku babijejwe hanyuma muri vyo hazobonekemwo ibizoshigwa mu ibwirizwa rizogenga amatora ari imbere hari ikindi ca kabiri ni ukumenya ibibanza abenegihugu bazokwiyandikishirizamwo ngo baje mu matora yimirije be naho bazotorera niki ni igikorwa catanguye kandi kizobandanya kizobandanya mu bice bikurikirana bitandukanye iki gikorwa naco nyene gitegerezwa kwisunga iri bwirizwa rishasha tumaze kuvuga ryasubiyemwo iringanizwa ry'igihugu kuva mu ntara gushika ku mitumba na karitsiye nta tora risa n'irindi kandi nivyo uko vyagenze mu matora ya bibiri na cumi siko vyagenze amatora yakurikiye n'ayandi yakurikiye n'ayandi yakurikiye ni ukuvuga rero uko amatora ashitse niko abahinga bayatunganya bitegura kugira ngo bayatunganye neza tutibagiye n'uburyo bw'amafaranga bukenewe ikindi gikorwa kandi ni igikorwa co kwigisha no guhimiriza abenegihugu kugira barangwe n'inyifato ibereye mu matora iki kirahambaye cane kuko amatora meza igihugu gikeneye kandi anezera benshi ashikwa ko iyo igihugu kirimo amahoro kirimo umutekano n'ituze mbega none icuka ca politike cifashe gute muri kino gihe n'abakuru canke abaseruka imigambwe yemewe n'amategeko mu burundi nabo nyene bamaze igihe basigurira abanywanyi bayo ibijanye n'iyo ndinganizo nshasha ijwi rya amerika ryashimye kubigarukako muri kino kiganiro dusangira ijambo turatangura tubibaza felicien de w'uburundi umukuru w'ihuriro ry'imigambwe mu burundi jiwe amatwi asumira eh, n'amaso anyereka ubwa mbere na mbere mu byo njejwe mu ihuriro ry'imigambwe eh, yemewe n'amategeko mu burundi ciye mbona icuka kimeze neza imigambwe ihurikiye mu mu runani rwemewe n'amategeko mu burundi ariyo forumu mbona ibikorwa tubikora uko uko byamye eh, abatwara imigambwe itandukanye turakora amanama nk'uko tegekanijwe turi muri ayo manama nta bibazo mbona byerekana yuko haba hari ingorane aho ngeza jewe nta kibazo urabye mu itegurwa biriko biragenda neza ucubona ko no mu matora nyezera bizogenda neza kiretse gusa ko nk'umurundi mu mutwi wiwe yumva ko amatora atazogenda neza akaca avuga ko atazogenda neza ubundi ho ubirabye ibiriko birakogwa naho ibikorwa nyezina vyerekeye gutegura neza amatora bitaratangura nk'ubu nibaza ko vyimirije vuba rero jewe nkavuga nimbo nimba imbere y'amatora itegurwa ariko rigenda neza mu matora bizogenda neza kiretse urabona harashobora kwaduka aka- ingorane canke umuntu ataba yiteze bimwe bita mu gifaransa les imprévus ivyo navyo umenya uko bitunganya bibaye bishitse murakoze ico cuka ciza na olivier nkuru nziza arongoye umugambi w'abadasigana iprona warondeye intahe yo kwikukira mu burundi aremeza ko kihari mugabo avuga ko atahosya bwose kandi ko ari co gihe co kuba maso kurusha ku banyepolitike uku niko yavyiganiye ijwi rya amerika mu burundi nk'umugambwe w'abadasigana turemeza neza ko eh, icuka ca politike eh, ubwa mbere mu migambwe sinovuga ngo ni kibi cyane kuko tugiye ku rubuga rwa politike nk'umugambwe w'abadasigana baratureka tukagira inama n'abanywanyi mu gihe nk'iki ntibaratangura kurwana ngo bacanemwo ngo umuntu yagiye ku nama ngaha bamusimbireko ariko hariho hamwe hamwe usanga bihari bisaba rero ko tugumiza ko eh, du- duraba kugira ngo abanywanyi b'imigambo itandukanye ntibasimbiranireko ariko hariho eh, mu gihe nk'iki icuka ca politike kica gitangura kuzuruka hagati mu migambwe aho mu migambwe abanywanyi eh, bapfa ibi canke biriya ugasanga rero navyo nyene biratera icuka ca politike kibi igihe imigambwe hagati yabo haba hariho amahindagu birashobora kuba mu migambwe itandukanye siraba ari umugambwe uri umwe yaba umugambwe uri ku butegetsi birashoboka yaba umugambwe yindi eh, ari no mu yindi migambwe ariko novuga ko muri rusangi ata bintu twovuga ngo abanywanyi nk'uko twari tubisanzwe abantu bakubitana bi- banigana ku kibuga ca politiki ni igihe rero ciza cane ubu nyene abantu bakwiye kwegerana kugira ngo dutangire urwaruka ntirusubire kunigana ejo ntitwumve ngo imbonerakure ngo abajereri ivyuma vy'indege batanguye gusimirana ni igikorwa c'imigambwe kuko imitwe y'abakuru b'imigambwe itangura kugira ibi. abantu batangura kuvuga amadisikuru yo guhimiriza abantu gukora ibi canke biriya ibi nivyo dutegerezwa kugabirako ariko rero mu kibazo nishico wambwiye muri rusange eh, sinovuga ngo muri politike ngo imigambwe canke iriya bariko barasimbiranira ko mw'iki gihe biracagendeka mugabo haragwa akagaruka akavuga ko hari uduce tumwe tumwe abaserukira umugambwe uri ku butegetsi sendeze fdd batorohereza imigambwe harimo na iprona aravuga ikimunezera kurusha mu gutora umuti akanagirira ko atubwira muri rusange ico yibaza ku matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu agereranya n'ayadasanzwe kubera imvo yerekana ndabye ku rubuga n'imigambwe inaniwe kuko ntiratangura kuja sinovuga ngo buri bintu bikorwa vya politike n'uburyo bwinshi abantu benshi bakunda kugenda amatora ariko aragera ni naharya ariyo abamigambwe y'abitangura hakiri kare twebwe umugambwe w'abadasigana turi ku rubuga mu ntara zitandukanye mu mazone ariyo turabona ariko turamaze kubona imitego y'aba- y'abantu bari mu mugambwe uri ku butegetsi mu mazone amwe amwe batarumva yuko imigambwe yoza gukorerayo ugasanga umuntu aradutse aserukira umugambwe wuca nk'umutumba ngo nimugire inama ngo kandi umusitanteri yaguhaye uruhusha ivyo mu minsi heze vyarabaye muri komine ya giteranyi muri zone ya tura aho abadasigana bagiye mu bikorwa umukuru w'umutumba arabankira arababuragiza ariko turinda guca kwa musitanteri duca ku bakuru abana murumva yuko eh, ibikorwa iyo biriko birakorwa henshi cyane ushobora kumva mu induru nyiza ariko ico nshima nuko ivyo bibaye ubu babitorera inyishu kandi abantu bakabona yuko hariho eh, ingendo itegerezwa guhinduka ko imigambo itegerezwa gushika mu makomine no ku mitumba amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ubwa mbere ni amatora adasanzwe ni amatora ubwa mbere tuzaba tugize y'abashinga amateka n'inama za komine n'imitumba ariko kandi tuzoyagira n'intara zahindutse ari izindi nshasha n'amakomine yagutse ni ukuvuga ngo inama za komine zahindutse ni amatora rero tuzogira ubwa mbere hari ibintu byinshi byahindutse ukuntu twahora turondera amajwi mu bagize inama ya komine hari ahantu bahora bisaba akosa elegitoral ntoyi ubu bizosaba ko abantu bagwiza amajwi amakomine yahindutse gabakire abanza witonde ni umukuru w'umugambwe w'abanyamahoro wa pdr arashima uko icuka ca politike cifashe ariko agasaba ko inama n'ingingo vyokwama biranga abanyepolitike n'ibisata vya leta naho nyene asanga amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu badasanzwe akemeza ko ariyo ya mbere kuva uburundi bwitwa izina hazohiganwa imigambi atabishobisho birimwo abivuga afatiye kuri kahise twe mugambwe ya PDL bwa mbere turashima ko turiko turegereza amatora icuka cifashe neza imigambwe ibanye mu mahoro n'umutekano n'abanyagihugu babanye mu mahoro n'umutekano kandi urabona ko n'umunsi abanyagihugu abenegihugu bya politiki bitakibarangada cane basigaye babanye mahoro n'umutekano jewe turagishima cane mbeja dushimira n'unyene n'icubahiro mukuru w'igihugu uravye ingendo yafashe yarerekanye ko inyuma y'amatora imigambwe ikwiye kuba neza akavuga ko gikura ari umwenegihugu imigambwe ataco bimaze ibibazo dufise ari ivy'ubukene tuza kubirwaniriza hamwe ubu rero ni ukuri nta mugambwe n'umwe bajya urwara keretse imigambi ifite ibibazo hagati yayo indani mu nzego ariko muri rusange twe turashimwe n'icyuka cya politiki cyifashe amatora y'ibihumbi mirongo itanu n'amatora rero atandukanye n'amatora yose yabayeho mu gihugu kuko n'amatora azoba batora atamukuru w'igihugu atorwa ibyo barundi ntibari babimenyereye kandi n'amatora ugiye kuraba azoba ashingiye cyane ku migambi gusumba ibishobisho nk'uko mu matora yahereye akora kuko wasanga kumbe ndabibukije nko mirongo itandatu na rimwe wasanga abarundi batora kubera kwikukira ugasanga mu mirongo icyenda na gatatu abantu batora uravye ubwoko ngene byari bimeze byarumvikana kandi abantu bari banyotewe demokarasi bibiri na gatanu abantu bari banyotewe igisoda c'igihutu bibiri uh, na cumi kwari nk'uko ugiye uh, kuraba mu bibiri na mirongo ibiri na gatanu abarundi banyotewe iterambere nibyo biza imbere bisaba rero ko ari amatora abantu bazoshira imigambi imbere bakerekana ingene bayisigura n'ingene bazoyishira mu ngiro naho rero twebwe umugambo ya pederi twiteze eh, kuzoronka ikibanza kimeze neza muri ayo matora kuko imigambi turiko turayitegura kandi twarayiteguye kandi turabona ingene tuzoyishirira mu ngiro hamwe abarundi botwizera avuga ko kubona intara zaragabanijwe bizorohereza imigambwe gusa afite impungenge ko abajejwe intwaro badahura kenshi n'abaserukira imigambwe nk'uko bari babisezeranye nibaza ko atari intambamyi kuko imigambo yose waduhuriyeko ko ibyo bintu bishasha twese rero tuba turiko turakorera mu bintu bishasha mbere twe biradufasha cyane kuko urumva intara zaragabanutse tuba dufise abaduserukira batanu uh, ivyo bizaba vyoroshe cane uh, no kugira intonde burya bizokoroha cane kuko uh, ndabahakarura nk'ubu bavuga bati imitumba yose uh, muri konseye kominali bajeje inama amakomine umutumba wose uteza kuba userukiwe mugo uravye no musi ngene amakomine ameze urabona ko bitazokunda uca wumva ko bizosubira kutworohera ku buryo bati akankarorero uzosanga nko mw'ikomine arabahanuzi baja mu mirongo ibiri na batanu abo rero bizaba vyoroshe kubaronka ku migambwe kuko ivyagiye bitugora cane cane kwari ukuronka abantu ku mutumba wose wa rusansumwe kandi n'uburyo bizokoroha kuko ufise abarongoye intara batanu n'abarongoye amakomine mirongo ine na babiri biratandukanye n'igitigiri cari gihari nahareme naciye mvuga ko dusaba umushikiranganji w'intore hagati ko hari ibintu byotangura gukorwa hakiri kare kugira ngo tube turabitorera umuti aho n'ibijyanye n'iteko rigenga amakomine ryoba rirajyaho kugira ngo tumenye ingene bizaba bimeze mu makomine no mu ntara itegeko rigenga amatora kugira tube turaryisunga hama rero agakoresha n'amana bagatanga gushira urupapuro rw'inzira rwerekana ingene tugiye gukora amatora ataburengeye akarimbi uwundi kuva bibiri na cumi n'umunani twari twayihangira uko buri kwezi imigambwe ibonana bari kumwe n'abarongoye intara kugira ngo umugambi wagize ikibazo mw'uku kwezi uca ubivugira ngaha kugira ngo uzokurikira abajeje intwara babikosora nahari dusaba ko amanama yogwizwa hama n'izo mpapuro dukeneye ayo mategeko akaja ahabona ariko kandi turasaba ko bishobotse leta yofata mu migongo imigambwe kubera hajya imigambwe nta buryo dufise ugasanga rero kumbura imigambwe ntigiye kuri ku rubuga ngo ikibire hose ibishobora gutuma kumbura hazokwitoza imigambwe mike bimwe rero ya ntwara rusange twari dukeneye ugasanga kumbure umugambwe umwe canke imigambwe ibiri niyo yiharije ubutegetsi mu kwa gatandatu uyu mwaka umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu martin iteretse yahagaritse ibikorwa vy'umugambwe senere umaze igihe ufise ibibazo hagati y'abawugize yavuze ko yirinze umutekano muke ushobora kwaduka n'imishyamirano hagati y'impande zibiri zitumvikana hagati mu kwa munani icumi kuri mirongo ibiri bagize komite nyobozi bavuze ko bakuye agatonrwasa ku burongozi bw'umugambwe uwo mupinzani w'ubutegetsi w'ibihe byose yahoze ari indongozi y'umuhari w'inyeshamba z'abahutu za fnr yagiriza umugambi uri ku butegetsi kugomba gusambura umugambwe wiwe idutangaza ni uko tugeze tuti dutunganye umwiherero aho n'abo bantu twaba turi kumwe kugira ngo dusuzumire hamwe inyifato ibereye indongozi hanyuma turabe n'ukuntu twotorera umuti ibibazo biri hagati yacu ubushikiranganji bwobwo bwavyanse bukavuga yuko ari ugukoranya inama y'ibiro bikuru by'umugambwe nk'uko yemejwe n'ikoraniro kaminuza wa bibiri na cumi n'icenda aho rero tukamenya yuko muri ivyo biro bikuru harimo abahagaritswe mu mabanga badashobora kwicara muri icyo gihe nk'abari mu biro bikuru kuko iyo ngingo itarakugwaho hariyo mvuga rero n'ababari inyuma ababaha intigi umushikiranganji aremera yuko umugambwe ari uburenganzira bwacu gukora ikoraniro kaminuza mugabo ikoraniro kaminuza riba umugambi uri kurakora ko naryo nyine rirategurwa niyugurura ibyo yugaye ku karenganyo kuko umugambwe nta kosa wakoze abo bantu cumi nareke kubaremereza umugambwe nareke gukuratisha umugambwe ari ubagira inama ahubwo nimba bumva yuko badashobora guca bugufi ntabahe ntibakora umugambwe wabo wundi cyane babakire mu mugambwe sendedefudede biboneyeho wari uri urabasunika kuko none bumva badashobora kubana n'abandi basenere kuko nabo cumi nyine nta bandi bari kumwe nabo none abo bizoguma gutyo bizogeta gushika ryari kuko yitwaza ngo ngo ngo ngo afise amakuru ngo umutekano w'abantu ngo amaraso yoseseka ni kuva muri kiriya gihe cyose gusubika n'umunsi hari ahantu urumva inyangamugayo zashamiranye kandi n'ejo ntazizoshamirana na hirya y'ejo kuko iyo si yo ngendo y'iwacu turanka ikintu cyitwa ingimba ibyo ntibabimenye ntibabitahure hanyuma turekere uburenganzira bwacu umukuru w'igihugu iyo avuga ngo butungane ntibaze batahura none ubu turi ko turarengana nta tegeko umushyikiranganje turenganuwe kuko niba turenganije twebwe nta ngorane dufite n'amategeko y'igihugu nta ngorane dufite n'uyu n'uriya abo bantu cumi ntibarutishe inyangamugayo zingana uko zingana mu gihugu kuko gushyika uno munsi nta caha na kimwe leta yotwagiriza umuganga senere wakoze cotuma tubuzwa gukora ibikorwa byacu ahubwo umushikiranganji nareke kudadaza kuko uko adadaza niko tubona yuko ari kumwe n'abajya abantu kuko ejo bundi baranditse ngo azobaha igipolisi kize kubahashikiriza permanence kandi bukeye twarabibonye ubwo butumwa bwari bwaciye mu matelefone ku munsi wa gatanu bukeye ku munsi wa gatandatu twarabibonye aha rero ni ukuri abatware bo kwikubita agashi bo kwikubita agashi babayeho kugira ngo banwanishe abantu ntibabayeho kugira ngo bigire sinda bibazwa hanyuma abantu babe bonasubiranamo ntitwifuza gushika hiyo ibibazo umugambwe seneri ufise ndi uw'uburundi atwara ihuriro ry'imigambwe ntabiyobewe gusa avuga ko bitamwerekeye kubera utari muri iryo huriro gusa ndazi abamenyesha amakuru murakunda gutoza agatugwa ngira ngo mwoba mushaka kumbarira nka ziriya ngorane mushaka kumbaza nka ziriya ngorane ziri mu mugambwe seneri kijya kibazo caravuzwe kenshi mu bisanzwe bwa mbere na mbere ho mugambwe seneri mu ihoro ry'imigambwe yemera guteka mu burundi ntirimo hanyuma itarimwo naho yoba irimwo mu gihe umugambwe ufise ibibazo hagati yawo amategeko ntarekurireho ry'umigambwe kuja kuraba izo ngorane haba hasigaye yuko umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu ajejwe ibikorwa by'umigambwe aba ari we afata ico kibazo mu mino haba hasigaye yuko umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu ajejwe ibikorwa by'umigambwe aba ari we afata ico kibazo mu mino aho bigezeraho mwese murabizi Frederic Bambuga inyumvire yahoze acegera c'umukuru w'igihugu ubu akaba ari mu buhungiro mu gihugu c'ububirigi amenyesha ko mu Burundi hasa n'ahari umugambi umwe gusa CNDD-FDD uri ku butegetsi yigana ijwi rya Amerika imvo n'imvano y'imigambwe myinshi mu Burundi umugambwe ni ishirahamwe ry'abantu baharanira ivyiyumviro kugira ngo ivyo vyiyumviro bitware igihugu canke baze bafashanye n'abandi amatora aheze kurongora igihugu yamara urabye kandi iwacu ingene imigambwe yaje mu mirongo itandatu mu myaka mirongo itandatu tandatu na rimwe ababirigi bagomba gusubiza igihugu kubera ko atakundi bari bugire barazanye ikintu cyitwa imigambwe kugira ngo habe amatora ayo matora eh, atume haba abategetsi bandi bavuye mu banyagihugu ntibyari bibi mugaba ikibazo ni uko burya imigambwe n'amacakubiri mu y'amoko canke y'intara byariko biravuka bi- kandi bigakomezwa mu gihugu ntibyaburi kubonekana n'imigambwe nico gituma imigambwe twagize yacicokera mu njyane z'amoko ibibazo rero kiba kiba kibyara ikindi mu nyuma eh, mu mirongo icenda na kabiri eh, perezida buyobe yagomba kugira imigambwe myinshi kandi mu gihugu kubera ko hari haheze imyaka mirongo ibiri n'indwi nta migambwe hari hari hari umugambwe umwe mu by'ukuri wasanga ari abantu nyene bavuga bati reka nanje ndabe ko noje habona uretse nka perezida ndadaye vy'ukuri wabona ko yari yariteguye kwiyumvira gutwara igihugu abandi wari ku kibana bari gushobora undavye abantu b'imigambwe bari bahari umugambwe si ikintu kiba coroshe mwene uko upfa gutora uko bitwara umwanya bitwara amafaranga bitwara cane cane ubwenge uba ufise n'ineza yo kugirira abanyagihugu iyo udafise ivyo kugira umugambwe biragoye rero nkavuga nti uyu munsi eh, uburyo kugira umugambwe ntabwo nta buryo imigambwe ifise umugambwe ufise uburyo ni umwe witwa sendedefudede kuko wiba igihugu utonzwe no kwiba igihugu rero ugasanga nta mugambwe n'umwe ushobora guhiganwa n'uyo mugambwe kubera kwiba igihugu asigura ko ata mwizero w'amatora atunganijwe neza mu myaka ibiri iri imbere uhari utari inyuma y'uwo mugambi wa sendedefudede usanga ntaco uvamwo kandi ugasanga abantu bawukurikira nabarondera ko uwo mugambi wobaha utuntu kubera ko uyu munsi abantu benshi eh, barondera ikirirenza barondera utu- uburyo kugira ngo babeho naco gituma ibyo imigambwe nta bihari imigambwe ntayo kubera ko imigambwe eh, ntishobora kubaho eh, igihe hari umugambwe umwe udashaka iyindi migambwe wiba abanyagihugu wica abanyagihugu ugirira ibibi abanyagihugu unyaga abanyagihugu iyo mugambwe ushobora kubonekana n'iyindi migambwe eh, kuko uwo mugambi ufise vyose utwagiye igisoro utwagiye igipolisi abantu ugasanga rero eh, babwirizwa gutuna eh, kwituna bugatondera ntaco bashobora kumara muti none mu myaka ibihumbi bibiri na- mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu mbona ni- warabye cuka amatora ashoboka amatora azoba sinazoba ari amatora ni nk'ayandi yamaba Eh, reka ntitukiri mu matora amatora uyu munsi cyitwa ikintu gikoreshwa kugira ngo birongere ubutegetsi gusa gusa Eh, amatora nayo ubundi gu- ko barondera abategetsi igihugu kirondera abategetsi ngo eh, kiba- aba bategetsi babagirire neza sivyo ba- sivyo namba nta nibyo nta nibyo uzobona vuba kugira aba bategetsi bahari bakihari kuko baramaze ku- ku- kunyegerwa n'ubube gito eh, ni- n'ukwikunda n'inda ndende ku buryo bada- badashobora kwemera kuva kuri ubwo butegetsi ko nibahava bazobazwa vyinshi hari ibintu byinshi bakoze Eh, wo- kandi perezida aravuga ati uwofuma arekura barya abanyororo bobara n'intungane ugereranyije namwe ibyo niko murakora si perezida yavyivugiye je navyumvise ni ukuvuga urya mugambwe urya mugambwe abantu benshi ni inkozi z'ikibi zigibira zambaye amakoti zitembera mu mabarabara zigendera mu miduga ukibaza ngo n'abantu ariko wotwara imyaka nk'irya batwaye imyaka icumi n'umunani cumi n'indwi cumi n'umunani ukaba igihugu kimeze kurya genda muri abanyanyoni bamerewe ni ukuvuga abo bana inka wofata bya binyoni biza bikirira amasaka bitarimye hame bikugurukira bikiyira bibonye amasaka aheze burya na sende defudede nabagereranya nuko murakoze ariko olivier nkunziza twarayipfona yibaza ko bishoboka habaye ibintu bibiri imigambo igishijwe inama mu nteguro zose harimwo ishingwa ry'inzego za seni hamwe no kureka indorerezi mvamakungu zikaza kuyahagararira inambamyi ibwa mbere dusaba leta yuko nk'uko yabitwemereye mu nteguro z'amatora zose yaba itegeko rigenga amatora yaba itegeko rigenga rizogenga amakomine ko imigambwe iriterera ntituzoryumve ryaciye mu nama nshingamateka na hinguza amateka kandi barabitwemereye umushikiranganji w'intwaro wo hagati yaravyemeye Eh, ibi rero nivyo twifuza ko umugwiseni wojaho mu buryo imigambwe yiyumvamo ko abo bantu bazodutegurira amatora ari abantu twizeye kandi tugira ku buryo imigambwe haba amanama ya hafi na hafi yo gutegura amatora ategura imitima ku buryo leta yemera kandi mu nteguro zayo ntibizomere nk'imyaka iza abarorerezi bazoze bavuye mu bindi bihugu kuraba amatora kwemerera abantu ko amatora n'abandi bo mu bindi bihugu baza kuraba ko yabaye mu muco ku buryo intwaro yitwararika kutaburabuza abakuru b'imigambwe mu bikorwa byabo umukuru w'ishyirahamwe forikone efu rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama rifite abaserukizi mu gihugu cyose avuga ko umwidegemvyo ku migambwe ari wose jean hakizimana hari itegeko umushikiranganji yasinye rirekurira imigambi kwandika bemfoma bamenyesha ko bazogirisha inama mu bibanza kanaka ibyo twavuga ko nicerekana ko icyuka atari kibi nicerekana ko imigambwe yidegembya kuko turabona amanama atandukanye y'imigambwe hanyuma hari n'icyuka hagati mu migambwe ku bijyanye n'igihugu twe two turaraba aho tugeze amaso amakuru duhabwa n'abaduserukira nta cyuka kibi kihari cyotuma umuntu avuga ko mu migambwe atakwidegembya kuriho nta ngene imigambi ikora umuntu yovuga ko bishobora gutera ingorane ibyo ntavyo tubona turavye ingene imigambi yitunganije ingene abantu batunganye batunganije mu migambwe turabona ko by'ukuri hari intambwe zagiye ziraterwa turabivuga dufatiye ingene indongozi nazo zifata amajambo zishikiriza imbere yuko twinjira amatora ni ibintu ubona ko by'ukuri uno munsi n'urwaruka rwo mu migambo itandukanye ariko ruhamagarirwa mu bikorwa ariko ruhamagarira gukorera hamwe ibyo rero biratuma kwidegembya kubaho biratuma abanyamigambwe bashobora kwitegura kwitegura guhiganwa kwitegura kubwira imigambi abanywanyi babo eka mbere no kwitegura kwinjiza abanywanyi bashasha imbere y'amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu turabona ko by'ukuri hariho intambwe zikomeye zagiye zaterwa mu gihugu zituma umuntu avuga ko imigambwe ibanye neza kandi icyuha cyifashe neza eka mbere atawovuga ko amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu abashika mu migambo biyangara uwo mwihwezo awuhurizaho na perezida evariste ndayishimiye akunze mbere gutumira abarongoye imigambwe ku meza bagasanga irirengwe n'ikiyago aha yari mu ntara y'amakamba mu manuko ku wa mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa munani guheze mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe imbonerakure abagize urwaruka rwa sendedefudede nagira mbanze ndamukanye urukundo icegera c'umukuru w'igihugu yaje kwifatanya n'imbonerakure mu birori aturuka mu mugambwe iprona umugambwe watwaye igihugu imyaka itari mike ndetse umugambwe washizweho n'incungu yo kwikukira k'uburundi ndaramukije kandi imigambwe abaje baserukira imigambwe yemewe n'amategeko ngaha mu gihugu cyacu kubona baje kwifatanya n'urwaruka rwa seredefuded byerekana yuko demokarasi yamaze gushinga imizi mu burundi yuko ubu imigambwe ari uguhuza ibyiyumviro byubaka igihugu mugabo karinate sakian umushakashatsi muri dhb ishyirahamwe rikora amatohoza ku burundi abona ko ubutegetsi bwivanga mu itunganywa ry'imigambwe abivuga afatiye ku bihano byafatiwe umugambwe senera cette intervention du ministre de l'intérieur semble tout à fait disproportionnée ingingo y'umushikiranganji w'intwaro yo hagati ni indenzarugero turibaza igituma umushikiranganji yivanga mu bibazo by'umugambwe biraba abanywanyi bawo gusa kandi bitabangamiye umutekano w'abandi banyagihugu nimba hari ibibazo mu mugambwe senere abanywanyi bawo nibo vyega kandi babwirizwa kwitorera umuti nk'uko vyogenda no ku yindi migambwe ikete umushikiranganji yanditse avuga ko ahagaritse ibikorwa vya senere kubera bitunganijwe n'inzego zitemewe ni ukwiva kwivanga mu bikorwa vyawo ntibinumvikana ukuntu umushikiranganji avuga ko abanywanyi ba senel bazobanza kuronswa uruhusha kugira ngo bagire amanama yo gutorera umuti ibibazo vyabo ingingo yo kurungika abapolisi ku ngoro ya senel n'indi ngingo y'agahotoro ubutumwa yatanze buratomoye leta ishaka kuburabuza ibikorwa vy'uwo mugambwe wa mbere utavuga rumwe n'ubutegetsi ne vise qu'à entraver les activités du principal parti d'opposition hisunzwe ibwirizwa nshingiro ry'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani amatora y'umukuru w'igihugu bazoba mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi nayo ay'abashinga amateka abakenguza amateka abahanuzi b'imitumba n'amakomine atunganywa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro dusangira ijambo co kuri uyu w'imana eroje uri kaneza akibateguriye ndabikebanuye naho ubutaha turamushimiye eroge wirikaneza wateguye ikiganiro cy'uyu munsi dushimiye kandi n'abatumire bitabiriye ikiganiro cye namwe nshuti mutwumva aho muri hose twongeye kubashimira kandi namwe tubatumira kujya mwitabira ibiganiro byacu umunsi ku wundi hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi murakarama dusangire ijambo dusangire ijambo